bandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri sitiya cumi n'umunani muri kumwe na jewe diane nahazo ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze uyu mutumba urabangamiwe n'ikibazo c'amazi kandi n'umutumba uriko abenegihugu batari bake ingorane rero zihari ni uko kuri uyo mutumba nta masoko y'amazi ahari
uyu ni niyo nkuru jesu marie harongoye igisata kijejwe gucungera inyubako z'amazi ku mutumba masha wo muri komine mu rw'intara ya cibitoke mu burundi avuga ico ubwo bukene bw'amazi buvugwa kuri uyo mutumba buvako ni mu gihe abanyagihugu baganya bakora urugendo rw'amasaha ane kugira ngo bashobore gushikira amabomba atandukanye iyo nkuru turayigaruka ko handi hato murabe hagufi y'amaradiyo yanyu ariko mu nkundire mbanze ndababwire muri make ko urunani rw'abakatolika rwatunganije imyerekano yamiriza perezida joseph kabila wa congo rumenyesha ko rubaye rurabangira imyerekano itandukanye kugera ku itariki ya mirongo itatu ukwezi kwa kane mu rwandiko urwo runani rwarungikiye umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu onu basiguye ko bahaye akanya leta kugira ngo ishire mu ngiro ivyo basavye bose iryo sango rikagera atakirahinduka mu vyerekeye kubahiriza ibwirizwa nshingiro ku bwabo ritomora ko kabira atayindi manda arikuriwe bemeza ko bazoheza bagasubira iyo myiyerekano muri urwo rwandiko barungitse kuri no w'imana barasabye kandi antonio guterres kongereza eh, kugira uruhara mu itunganywa ry'amatora ategekanijwe ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu z'ukwezi kwa cumi na kabiri muri ico gihugu muri urwo rwandiko bararongeye baravuga ko urunani rwabo rusabye rushimitse onu kongera uburyo iha igisata cayo monusco kugira kugira ngo ico gisata gishobore gukingira abanyagihugu imbere y'amatora n'inyuma y'amatora biyemeje ko bagiye guca bakurikiranira hagufi ivyo vyose ku neza y'igihugu ishami mpuzamakungu onu ribicishije ku isata caryo kijejwe iterambere pnud ryashikirije ko ryiyemeje gufasha mu itegura ry'amatora rindiriwe mu kwezi kwa ndwi kuza muri zimbabwe mu kiganiro bahaye amenyeshamakuru ku munsi wa gatandatu inyuma y'urugendo rw'iminsi itatu barimwo muri zimbabwe abarongoye iryo shami pnud bavuze ko onu igiye kubandanya ifasha mu nteguro y'amatora no mu twigoro two kunagura ubutunzi umutegetsi wo hejuru ya yaganiriye na perezida wa zimbabwe Emmerson Mnangagwa abategetsi bo muri leta abakuru b'imigambwe ya politike hamwe n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike bose bumvikanye ko bikenewe ko amatora muri zimbabwe aba mu mutekano ntangere kugira ngo ico gihugu ntikizoje mu bihe vya politike bigoye ibiharuro mu byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye kuno w'imana mu burusiya bivuga ko perezida vladimir putin yatsindiye iyindi manda ya kane ku butegetsi mu maju yarenga mirongo irindwi n'atanu ku ijana mu ijambo yashikirije ibihumbi by'abantu ahitwa manzeha square ku murwa mukuru wa moscow ku mugoroba wo kuno w'imana perezida putin yashimiye abamutoye avuga ko bameze nk'umurwi munini w'igihugu kandi avuga ko bahujwe no gutsinda abajejwe abajijwe nimba azongera kwitoza mu bihumbi bibiri na mirongo itatu yishuye avuga ati biratwengeje mwibaza ko nzo kwicara aha gushika nkwije imyaka ijana radiyo y'amerika murayumva kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda niho tukumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni ku rubuga rwa interineti yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no ku rubuga rwa facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu Nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi mukuru w'igihugu c'u Burundi Pierre Nkurunziza hamagarira abarundi bakwije imyaka cumi n'umunani kwitaba amatora yo kwemeza canke guhakana hindurwa ry'ibwirizwa nshingiro mu itegeko yateko igiku mukuru no wa Mungu perezida Nkurunziza yavuze ko ayo matora azoba igenekerezo rya cumi n'indwi ukwezi kwa gatanu no mwaka muri iryo tegeko Nkurunziza yahamagariye imigambwe ishaka kuzohimiriza abanywanyi bayo gutora ego canke oya kukwiyandikisha mu rwi ujejwe gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu useni iyo nkuru turaza kubandanya tuyikurikiranira hagufi hagati aho tukiri muri politike abaserukira imigambwe CNDD na RANAC muri commune Rumonge baridoga ko abajeje intwaro batariko barabafasha gutohoza no gufata abariko barabiba amadarapo y'imigambwe yabo urongoye zone Minago avuga ko ayo madarapo yibirwamwo nawe akavuga ko atarwaruka rw'imbonerakure ruriko ruriba ayo madarapo inkuru turaza mugenzi wacu Chris Munezero mu Minago
Zone Minago ni imwe mu mazone atandatu agize komine ya Rumonge ni mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi hafi ku birometero mirongo irindwi by'igisagara ca Bujumbura. Indwi zibiri zirarumanye abanywanyi b'imigambwe CNDD irongowe na Leona Nyangoma hamwe na Hanak barindiriye inyishu ku matohoza y'amadarapo y'imigambwe bavuga ko yibwe. Juma Eric Alfan Nizigiyimana aserukira umugambwe Hanak mu ntara ya Rumonge avuga ko mu kiringo c'indwi zibiri amadarapo abiri y'uwo mugambwe yibwe tariki mirongo ibiri na zitatu twaribwa idarapo ku mutumba wa muturigwa muri zone ya minago muri icyo gihe rero abajije intwaro batubwiye yuko bagiye gukora amankete mbwa gushika uno munsi nturamenya irengero ry'iryo bendera tariki cumi n'imwe ku munsi wa mungu eh, naramenyesheje umukuru w'umutumba waho yuko ngaruka irindi bendera namubwira nti aturabire uko ayandi mabendera yoba akingigwa n'iry'umugambwe hanake rikingigwe ikintu rero cyantangaje nagiye numva yuko n'iryo bendera nyene rihejeje kwibwa mbere hoho ntibagarukije gutwara ibendera n'igiti ryari rimanitse ko ati baritwaye mu mugambwe CNDD naho nyene bavuga ko idarapo ry'umugambwe ryibwe aho muri zone ya Minago nyene Samuel Manirakiza aserukira uwo mugambwe CNDD muri komine ya Rumonge avuga ko kwiba idarapo ari ugushaka kuzimanganya ikimenyetso gihambaye ikimenyetso c'umugambwe iyo kiri ahantu burya naho umuntu atoba ariko arigisha umuntu azi uwo mugambwe akaba azi n'ico kimenyetso c'uwo mugambwe iyo ahaciye aravuga ati e bwa bundi wa mugambwe urabaho kuri twebwe turavuga duti idarapo mu gihe rihagaze ahantu riduha inguvu muri ako gace riba ririmwo Juma Eric Alfane Nizigiyimana aserukira umugambwe Hanake mu ntara ya Rumonge arasaba umukuru wa zone Minago gutanga inyishu y'amatohoza amaze indwi zibiri atanguye tubasaba rero abagira intwaro yuko bodukurikiranira ayo mabendera yacu batubwire aho ariko araja kuko ntibyumvikana ingene ibendera worishinga mu saa yine yo ku murango hanyuma mw'ijoro nta n'amasaha aheze ngo ryagiye n'igiti kagenda rigiye hehe twebwe mugambwe hanake eh, turafise amakenga kuko abantu biba amabendera nk'ayo ntituba tuzi aho bayatwaye ushobora gukora ibintu bitajyanye n'amategeko bakaca batwara ibimenyetso by'imigambwe kanaka bagashiramo muri icyo gihe rero ziba ingorane mu mugambwe sendede naho samuel manirakiza avuga ko gutanga vuba inyishu kuri ayo matohoza vyoheza bigakurura ukurukuru rumaze igihe ruvugwa mu banyarumonge e, ayo madarapo yose uko ari atatu yari abangabanganwe nta metero zitanu zari hagati yayo byumvikana ye rero yuko igitwaye umugambi idarapo ry'umugambi wa SNDD rigatwara umurapo ry'umugambi wa Ranake i- hagasigara idarapo ry'umugambi wa SNDD urumva twebwe ntitwari kubura kugira amakenga tuvuga duti ibyo ari byo byose ivyo batubwiye yuko ziba ari bonera kure zihagarikiwe n'utwara iperereza muri iyo zone ziba zaratwaye idarapo twebwe twaca tuvuga duti bwa bundi bya bindi n'ukuri naho biri uko rero twebwe ntidutwarira hejuru dufashe nyabuna tubandanye tugira amatohoza kitubere nkumbure icigwa cotuma turondera ingene imibano hagati y'imigambwe yobandanya yifashe neza eliya busoya umukuru wa zone minago arahakana ko atagwaruka rw'imbonerakure rwanyuruje amadarapo y'iyo migambwe nayo ahandi umukuru wa zone minago arasaba abo banyamigambwe kurindira igihe inyishu z'ayo matohoza zizoboneka twabwishe mu gitondo baduha inkuru y'uko hariho abagizi ba nabi batwaye amadarapo iyo migambwe yuko ari ibiri kuvuga umwe ni ku mutumba wa minago iyindi ni ku mutumba wa muturiko ivyo twakoze twaciye tubwira yuko abo barongoye iyo migambwe yuko bafashanya n'intwaro kugira ngo tugerageze kuraba abo bagizi ba nabi bakora ivyo bintu ko bashaka guteranya imigambwe n'iyindi kandi bari bifashe neza turaba twabandanya n'ubu turondeza kugira amatohoza barandura ayo madarapo y'iyo migambwe kwiba amadarapo y'imigambwe vyari bimenyerewe kuboneka mu bihe vyegereye canke mu matora nk'ivyabaye mu matora y'ibihumbi bibiri na cumi hamwe no mu matora y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri iki gihe bamwe mu bari mu migambwe bakeka ko vyoba bifitaniye isano n'amatora y'impyinyanyuro y'ibwirizwa nshingiro yitezwe mu kwezi kwa gatanu mu rumonge krisi munezero ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni wanyu mu ntara imitumba imwe imwe muri komini mu rwi yo mu ntara ya cibitoke mu gihugu c'u burundi ifise ingorane nyinshi zijanye no kwiteza imbere kubera ubukene bw'amazi buharangwa mu ntwaro bavuga ko ubwo bukene buva hanini kwigwirana ry'abantu mu gihe n'amazi ubwayo atera akena amasoko nk'uko muvyumva mu nkuru menyesha amakuru wacu i cibitoke diane ndonse umutumba wa masha ni umwe mu mitumba ya komine mugwi ufise ubukene bw'amazi abanyagihugu baho bavuga ko kugira bashikira amazi meza bafata urugendo rw'amasaha atatu kukaba nkako abajeje intwaro kuri uwo mutumba bavuga ko ufise ibombo rimwe rya rusengo amakuru tubandanya dukura mu bajeje intwaro ni uko uharugwa ko abantu bagera hafi ibihumbi mirongo ibiri n'indwi ivyo biruko mu gihe muri rusangi umutumba umwe umwe wategerezwa kuba ufise n'imiburiburi za rusengo umunani uwurongoye igisata kijejwe kubungabunga inyubakwa z'amazi muri komine mugwi niyo nkuru jesus marie asigura ko ubwo bukene bw'amazi buva ku igabanuka ryayo mu masoko maze bikunyurwa n'igwirirana ry'abayakoresha uyu mutumba urabangamiwe n'ikibazo c'amazi kandi n'umutumba uriko abenegihugu batari bake e, ingorane rero zihari nuko kuri uyo mutumba nta masoko y'amazi ahari ku buryo twobubakira za rusengo ayo masoko rero ntayahari hanyuma mu myaka iheze amazi y'amabomba yarashikayo igisagara c'imugwi kitaraguka hariyo n'ishuri rya primaire bita ekofomasha amazi yarahashika ariko gushika uno munsi aho igisagara c'imugwi cagukiye ntibikunda ka amazi ashikayo kandi n'iyo twayakura mu masoko amazi yaragabanutse cane ku rugero rutari ruto yarakamye ubwo bukene bw'amazi bufise ingaruka nyinshi ku banyagihugu bo kuri uyu mutumba wa masha hamwe ni ku bijanye n'amagara meza aho bavuga ko bataronkayo boga ku mibiri kukaba nkako benshi bambaye impuzu zitameshe cane cane abariko baregereza izabukuru hamwe n'abana bakiri bato eka no ku mibiri yabo iriko ubuhoma uyu mutama atubwira ko n'inda ziraye mu mpuzu bambara inda rero nizo tugwaye ino rero bwa mbere ku kubera ubukene bw'amazi urabona ni nk'aka gafurani karamaze hafi ukwezi katameswa hejuru yo kubura amazi hambavu y'izi nda hari n'utundi dukoko dutera amavunja tw'imbaragasa tubajya kubera isuku rike uyu mukenyezi atubwira uko bimugora kuronka amazi atekesha nayo akoresha isuku turafise imbaragasa kubera ubukene bw'amazi urabona nk'ibi bihuzu nambaye ntibimeshe urabona ngiye kutuvoma urabona ko nshaje ndatuzanye ngira sinda natwiyoga nca ngira nti nzodukoreshe ejo ndabe ko iminsi yo biriyongera udukoresha ikintu tumesuza niyo mesa kuba guca hagati kuba guca ku ncamake ko nanka nyatuzi ko duhera kuko atatundi nsubira ntazosubira kuronka nkararutekesha ibyo kurya hanyuma rero tw- duheze rero nca ngenda nkasubira nkagenda nkaguboma jewe ibido sinkiyishikana sigaye ngera mu nzira nkayitura nkaruhuka ushika utuye kangahe oya ntura rimwe kubera ngenda nka saa kumi saa kumi z'ijoro ee izuba ritaraka kugira ndayashikane nshashika ngaha rero narushe ibyo koga simba nkibibabaye ncangira nti ndondere two kurya abana bafungura ibyo kumesa canke kwiyoga nzoba ndaraba hanyuma ugiye kuvoma saa kumi z'ijoro uca uyashikana saa ngapi muhira nsanga abana binjiye binjira saa mbiri ngaha urabona ko mbana n'amashuri kubera umwanya namaze ntuye komine mugwi isanzwe yimbuka ibitoke vyinshi iza ubwa mbere mu makomine atandarizwamwo inzoga ziva mu bitoke ariko ku bw'ubukene bw'amazi umukuru w'umutumba wa masha ntiba ndetse onesifo avuga ko abarimyi b'ibitoke bahagaritse kubiganamwo inzoga benshi barabihevye iyo aba twari dufise amazi n'imiduga ibuza gutora inzoga ngaha ariko kubera kuriyo ngorane ibitoki baca babijana bakabipakira bakabishora imugwe ibindi navyo agasoko dufise bica biza kugurwa n'abantu bava mu manege mu cumba manege n'ubucuruzi bakarangura ivyo bitoki ku wegeye ibarabara uronka n'amazi nibo baca babigana ingaruka z'ubukene bw'amazi ziraba inzitizi no mu bijanye no gutanga indero uko bikwiye mu mashure uyu mwigisha wo kw'ishure shingiro masha arabitwiganira umwana ashobora kuza agashika nka saa mbiri n'inusu bamubaza ati wari hehe ati nari kuvoma nawe wahari uriya avoma ugaca uvuga ati nta kundi ibijanye n'indero biragoye kuko nko mu minsi yahera twarigeze ari nko ku wa mbere babwira abana ati mbo turebe abana baje batoze ukabaraba wanamurungika muhira ati genda uje woze ntagaruka kuko amazi ataba ayakura kuko ari kure abavyeyi barereye kuri rino shure shingiro rya masha bafise impungenge ko abana babo bashobora kuhasiga ubuzima abana ngaha turibaza ko bazohava banaharira n'ishano umwana arashaka amazi ngaha kwishura akabura ye yakura akirukanga mu mihana cyangwa iyo mu masoko ayorora ibintu bibi bibi byose bapfa kunwa banywa ibiziba bakahandurira indwara umwana hari n'igihe agwara bikarinda gusaba yuko barinda gusaba amazi mu mihana yo kumusukako kugira yoroherwe mu mutwe baronka ingene bomushikana kwa muganga mu ntwaro bavuga ko mu migambi izorangurwa uyu mwaka harimo kwegereza amazi abanyagihugu bo muri komine mugwi umuhanuzi wa musitanteri w'iyo komine ajeje intwaro n'imibano salvatore niyo buhungiro avuga ko uwo mugambi bawutegekanirije imiliyoni zigera kuri mirongo irindwi na zitanu aha tukamenyesha ko ubukene bw'amazi vyongeye buva no kutabungwabungwa neza kw'inyubako z'amazi niyo nkuru jesus marie ajejwe igisata kibungabunga izo nyubako muri komine mugwi avuga ko ico gikorwa kitaborohera kuko bakoresha amafaranga avuye mu ntererano y'abanyagihugu ico gikorwa rero ntabwo kitworohera kuko n'amafaranga dukoresha ava mu banyagihugu nyene none rero abo banyagihugu mu gihe bataba bafise amazi kumubwira ngo riha igiciro kingana gutya a kugira ngo tubakorere amazi tuyabungabunge ntavyumva neza afuma avuga ati muyakore hanyuma turihe amazi tuyabona natwe rero tukaba tudafise ikigega twikorako kugira ngo dukore y'amazi umutumba wa masha gitohera na manege niyo mitumba ikenya amazi kuruta iyindi muri komine mugwi amakuru dukura mu bajeje intwaro avuga kandi ko nko mu ci riheze amezi abiri yaheze atanima ry'amazi rikorotse mu gisagara ca mugwi mu ntara c'ibitoke diane ndonse ijwi rya amerika Diane Ndonse arakoze tukiri mu gihugu c'u Burundi hagiye kubakwa isoko mpuzamakungu ku mupaka Uburundi buhana na Tanzania ni ku ruhande rw'intara ya Ruyigi commune ni Gisuru abadandaza ku mpande zose yaba Tanzania canke Burundi barashima bakemeza ko iryo soko rije ribazanira iterambere kandi rizotuma biteza imbere inkuru ye mugenzi wacu mu ntara ya Ruyigi Fidel d'Antoine Sabimana
iyo soko mpuzamakungu izokubakwa hitwa ku mukarazi zone mabamba district ya kibondo intara ya kigoma mu gihugu ca tanzania ni kilometero cumi na bine uvuye ku mugwa mukuru wa komine ya gisuri intara ya ruyigi ni isoko rizoba rifise inyubako zikwije ivyangombwa kugira ngo ribe isoko mpuzamakungu lewis pitabura arongoye district ya kibondo aratubwira ibijanye n'iryo soko tunaanzia soko la tugiye gutanguza isoko mpuzamakungu ku mukarazi ku mupaka twararonse amahera turatangura kubaka mu minsi mike gushika mu kwezi kwa cumi na kabiri tuzoba twajije kubaka murahawe ikaze rero dukorere urudandazwa hamwe kufanya biashara kwa pamoja abadandaza b'abatanzaniya n'abadandaza b'abarundi bose barashima umuzo w'iryo soko mpuzamakungu ku mukarazi kuko bavuga ko rizofasha abadandaza b'impande zose gutera imbere Emmanuel Juma ni umudandaza w'umutanzaniya wo muri zone Mabamba disirigiti ya Kibondo intara ya Kigoma ya akarusho karoba kariho guko hari ibintu to- dusho- toshobora kubironka hafi y'ingaha mu gisuru lakini ibibaza kubaho barya bava mu ruyigi mu- mu- mu- mu- mu gitega mu bujumbura ndazi ko bazoca babaho ko tuzoca tubironka ku ku bahisi nahewe adrien umudandaza akorera mu ntara ya rwigi nawe nyene abona ko abadandaza b'abarundi bazoca boroherwa kurangura gutyo n'umuguzi akaronkera koyoko urumva kagahahohoterwa karaduhurira hariya mu mayira ntikazoba kakiriho kuko tuzaba turi hafi ku isoko mu- mpuzamakungu umuntu arogura ibidanzwe ugaca yijabukira iwe atarugendo runini arinze gukora mu gihugu cya tanzania naho bashima umuzo w'iryo soko impande zose babona ko ibarabara ryobanza gukorwa kugira ngo imiduga ipakira ibidandaza ibijana ijya n'ino ironka inzira imeze neza emmanuel juma ni umudandaza w'umutanzaniya amajambere yani amaendeleo yose yaragabaho kubera ibarabara nayo riracyangiye amaendeleo kubaho ko ibarabara itariho ibintu biroguma biduga kuri ico kibazo kijanye n'ibarabara lewis peter bura arongoye disirikiti ya kibondo intara ya kigoma avuga ko ku ruhande rw'igihugu ca tanzania bamaze kwitegura kandi ibikorwa bigeze kure ku ruhande rwacu turiko turakora ibijanye n'amabarabara ni kuvuga ibarabara riva gakonko reka tuvuge nyakanazi gushika gakonko ni ikaburimbi hanyuma ubu tugire dutangure ibarabara ry'ikaburimbi riva ikibondo gushika umupaka imabamba dusaba rero no ku rundi ruhande kwico kibazo gushikiriza mu nama nshingamateka biyumvire bakora ikaburimbi kugira ngo udandazwa ugende neza walifikirie kwamba wajenge katika kiwango cha lami ili si kwamba bara- na, eh, biashara sasa iende vizuri.
ku ruhande rw'uburundi buramatari w'intara ya ruyigi hano umupaka n'igihugu ca tanzania ku ruhande rwa zone mabamba amenyesha ko ico kibazo bagifashe nka nkama hasani abudara arongoye intara ya ruyigi atangura yemeza anashima umuzo w'iryo soko mpuzamakungu ku mukarazi akagira akavuga ico bariko barakora ku kibazo kijanye n'ibarabara ibidandazwa bizova za Dar es Salaam zikava za Gahama ah, hanyuma bigashika mu aho mu Karazi Mabamba hafi yo mu Gisuru hama barundi nabo bakaza kubitora batarinze kugira ingendo ndende eh, bakadusaba muga yuko bo bariko barakora ibarabara riva eh, zishika ikibondo rivuye Nyakanazi rigashika Konko yuko natwe twogerageza tukarondera ibarabara riva aho imabamba ku mupaka igashika mu gisuru igashika no ru- mu rusengo ivyo navyo tukaba ari ibintu tuzotura indongozi zacu abadukurira naho iryo soko riko riraza abadandaza b'abarundi bavuga ko amahera y'amarundi adasubiriye kuduga agaciro bikigoye kurangurira muri tanzania kuko baca barangura menshi bigatuma bazimba abaguzi abadandaza b'abatanzaniya bobo bavuga ko babironkeyemo akarusho kuko baranguye mu burundi bagashora muri tanzania barangura make bigatuma bunguka kuko bashyize mu gihugu cya tanzania baheza bakagurisha ku giciro gito umuguzi w'umutanzaniya akaba ari we ahungukira tubaye dusuma ino ibintu biba bei ya kawaida kwa sababu hii chenji ichenji iri hasi yani ichenji iri hasi hariya twaronka muko turonka ifaida ku ichenji
uvuye murigurisha gute murigura gute iri rundi iri rundi ubu turigura ijana na cumi na gatanu yani mia kumi na tano Eh, izo cumi na zitanu nizo karusho mu gisuru mu ntara ya rwigi ni mu buseruko bw'uburundi fidel antoine nsabimana ijwi rya amerika
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kiloheti ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kiloheti ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kiloheti ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kiloheti ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kiloheti ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kiloheti ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
inkuru imwe ivugwa mu makambi impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya rusenda muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo zifise ikibazo cyo kubura amaraso zivuga yuko zakwa amafaranga menshi n'ibitaro bitandukanye muri kongo bagasigura ko ivyo biza bibasinzikaza kuko ataho bayakura mumenyesha amakuru w'ijwi rya amerika muri kongo vedaste ngabo haradufitiye inkuru irambuye muri ibi bitaro bikuru byo kwa nundu haravugwa ubukene bw'ikibazo cy'amaraso aho abarwayi bafite iki kibazo cyo kubura amaraso bishakira abantu bo gutanga amaraso hanyuma bakanayishura n'amafaranga angana n'idolari za amerika icumi iyi ngingo yo gusaba abarwaye amaraso bagana ibi bitaro igora impunzi z'abarundi ndetse n'abaturage b'abakongomani kuko twagiye tubisobanurirwa na zimwe mu mpunzi z'abarundi zagiye zihura n'iki kibazo cyo gusabwa amaraso ikibazo cyo ku bitaro by'inundu kirahangayisha abantu tugiye nk'inundu hakurungitseho wagwagije umwana cyangwa ariwe wakamye amaraso mpaka ufise umudoneri aguhereza amaraso ni ukuvuga udafise umuntu wawe wagiye witeganirije guha amaraso urahangayika no gupfa uragiramo ugapfa kubera ikibazo c'amaraso batubara ko tamaraso bo bigera bagira hama rero ugica wiruka ukacurondera umuntu agufasha akaguhereza amaraso naho rero ikibazo gihari kugira ucuro nko bahujije bahujije amaraso bahujije inimero nabyo nyene bica bigorana mubuze bikagenda iyo mubuze ucurindiranye ni hamwe wumva ngo umwana yapfiriye intundu ngo yapfiriye yakamye amaraso ukumva ngo umuntu yapfuye kubera amaraso kubera ico kibazo cyo kubura amaraso abantu benshi cane barapfira intundu maniragaba laudiya ni imwe mu mpunzi yo mu nkambi yo mu rusenda yivuriza kuri ibi bitaro byo mu karere ka fizi biri muri segiteri ya tanganyika aratwiganira uburyo basabwa amaraso bageze kuri ibi bitaro bikuru byo kwa nundu kugira ngo abarwayi babo babe baterwa amaraso jewe narajanye umwana nyene maze kumushikanayo umwana nyene yari aremvye cane ndababwira ati mudaba ni mu ndabiri ingene mushobora kuyamutera amaraso jewe ndazana ise w'umwana ashobore kuyatanga mubanze muzana yari mw'idepo hama muyamutere hama se wiwe niyagaruka murayasubiza mu idepo burya nyene ntibankundiye babanzuye kubyanka ca mbona umuntu w'umugira neza w'umunyeshuri w'umurundi yiga inundu acaraza niwe nayasabye acarayamereza ubwo n'ubwa mbere ubugira kabiri naho ngezeyo n'ubundi ise w'umwana yarinze ku vino kugira agende inundu bwa gatatu narayaguze idolari mirongo ibiri narayaguze naremeye ndagurisha amatayi y'abana kugira ngo ndabe yuko ubuzima bw'umwana bworokoka maniragaba kandi hari ico asaba ibi bitaro bikuru byo kwa nundu ku bijanye na serivisi zihatangirwa twosaba yuko batwitaho nyene kuko natwe turi abantu nk'abandi bakitaho umuntu nyene bakabona yuko umurundi n'umukongomani ngira ngo n'uwundi muntu yoba ava mu yandi mahanga yuko ari umuntu nk'abo bashobora kumwitaho guhunga ntabwo ari twebwe twabyisabiye kugira kugira ngo ibi bidushikire umuyobozi ushinzwe laboratware mu bitaro bikuru byo kwa nundu bwana berite musulindi tambwe avuga yuko batishyuza amaraso ahubwo icyo bishyuza ari amafaranga amadolari icumi baguramo isashe yo kubikamo ayo maraso uyu muyobozi wa laboratware ya nundu akomeza kuvuga yuko ari nta mafaranga basaba impunzi z'abarundi bikurikiranye n'uko ari nta bushobozi ziba zifite ko ahubwo hari n'ishyirahamwe ryishurira izi mpunzi ibijanye n'iby'ibitaro tumejua ya kwamba hawana namna zaidi ila wana ONG moja yenye inawaprendre en charge na ndio pale inalipa ile pesa yao, sio hao wakimbizi ndio wanalipa zile pesa za, za matunzo.
Urwego rwo kugabanya impfu ziterwa n'ibura ry'amaraso, ubuyobozi bw'ibitaro byo kwa Nundu bukangurira impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani kwihutira kugana ibitaro ndetse n'ibigo nderabuzima bibegereye igihe baba bafite ikibazo cyo gukama amaraso. Bedase Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu rusenda mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo.
pedasita ngabo arakoze cyane no kuri we duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi amara imbere yuko duhana agahindukira nobibutsa amajambo make ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza ahamagarira abarundi bakwije imyaka cumi n'umunani kwitabira amatora yo kwemeza canke guhakana ihindurwa y'ibwirizwa nshingiro mu itegeko yateka igikumu kuri Nowa Mungu perezida Nkurunziza yavuze ko ayo matora azoba igenekerezo ya cumi n'indwi ukwezi kwa gatanu no mwaka muri iyo tegeko Nkurunziza yahamagariye kandi imigambwe ishaka kuzohimiriza abanywanyi bayo gutora ego canke oya kwiyandikisha mu muruguje jo gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu seni iyo migambwe izotangura kwiyandikisha kuva ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu z'ukwezi kwa gatatu turimwo gushika ku igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa kane ni kuvuga mu kwezi kuza nuko rero nshuti bakunze mwari kumwe natwe mwakoze cyane rwose yakoze rwose makbila ya bero yegeranije amajwi hamwe na ingenier thomas yashize hamwe twembi tukabashimira ko mwari ko muratwumviriza nitwogenda tuba tutabatumiye mu biganiro byacu biri imbere muri vyo harimo nk'ikiganiro muri isanga muza gukurikirana kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe ku masaha yo mu burundi no mu rwanda igihe c'isaha cumi na zibiri turaza kuza kubabwira amakuru azoba agezweho mu burundi igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu naho aza kuba ari amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri afurika na lidiyane nahazwe tuzongere ejo nk'aho twatanguriye mururanigwe kandi mugire indwi nziza